Kia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona uri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ihuriro rirwanya ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga bigari ryari ritangiye ubukangurambaga bwo kurwanya ikoreshwa ryabyo cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya virusi ya korona.
ibi vy'agacinyizo canke igikenye co mu ngo n'imiryango birashobora kuvyara amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro ni mu gihe kandi abagore n'abana nabo aribo bazi ubwa mbere mu bantu bahitanwa n'amabi akomotse kuri ivyo birwanisho uwo ni jean claude senzinkayo uyoboye iryo huriro mu rwanda pierre damien habumuremyi wahoze ari minisitiri w'intebe ejo kuwa kane hegerejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru ahakana ibyaha by'ubuhemu ashinjwa naho muri kongo ubutegetsi burashinja impunzi z'abarundi kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi aloise bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi umwanya ni wawe urakoze geoffrey turayahera kuri iyi nkuru ku burundi ibisigarira by'abantu ibihumbi cumi na bibiri amajana atandatu na mirongo ine na batatu nivyo umurwi severe ujejwe kunywanisha abarundi umaze kwegeranya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagenywe abakomiseri bashasha bawugize kugeza ubu eroje werika neza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ibisigarira bimaze gutorwa nka vyose ni vy'abarundi bishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri urwimo rw'ico gihe rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi intara bimaze gutorwamwo ni gitega mwaro na karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bujumbura bubanza na rumonge mu burengero bushira ubumanuko ngozi mu buraruko na makamba mu bumanuko bwana ndayicari yamenyesha ko ubu igikorwa cihutirwa rugutohoza intandaro y'amaguma atandukanye burundi bwaciyemwo habanje abo mu mirongo irindwi na kabiri tugiye kubandanya gutohoza ukuri ku byateye ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe majana icenda mirongo irindwi na kabiri cane cane duhereye hariya mu bumanuko bw'u Burundi aho bivugwa ko ariho bwazananye turasubiye guhamagarira abarundi bose canke n'abanyamahanga bafise ico bazi ku bwicanyi bw'ikibunga bwahekuye abarundi muri iyo myaka umugwi severe ukorerako kuri uyu wa gatanu mugwi severe urerekana ibindi binogo bibiri bishasha vy'ahitwa nyambeho kimwe cegereye komine giheta ikindi komine gitega hose hakaba ari mu ntara ya gitega ica mbere catowemwo ibisigarira vy'abantu amajana abiri na bane mu gihe ica kabiri casanzwemwo ijana na cumi na batanu eroje urika neza ijwi rya amerika
mu karere ibitigiri by'abamaze kwandura umugera wa ebola mu ntara ya equateur mu burengero bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byararenze iby'ico gihugu caronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri iyo ntara nyene umuyobozi wa oms mu karere ka afurika dr matsidiso moeti yavuze kuri uyu wa kane ko biteye impungenge kuko iyo ntara imaze kubonekamwo abanduye ebola mirongo itanu na batandatu mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bari mirongo itanu na bane dr moeti avuga ko bitoroshe kwirwanya muri iki gihe kubera ubukene bw'amafaranga bwatewe n'ikiza ca covid cumi n'icyenda cyaje gusongera isibe igihugu cya uganda kuri uwa kane cyaratanguye gupima umugera wa korona ku bashingamateka amajana ane na mirongo ibiri na batandatu hamwe n'abakozi babo uganda imaze kuronka abantu igihumbi na mirongo itanu bamaze kwandura ariko nta n'umwe arahasiga ubuzima kuva mu kwezi kwa gatatu uwo mugera utanguye kwigaragaza muri ico gihugu abashingamateka bavuze ko bahisemwo kwipimisha kuko bama mu manama n'abanyagihugu babatoye
washington ijwi ry'amerika amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi muri sudani asaba ko abakenyezi baserukirwa mu nzego zose za leta harimwo na ba buramatari nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'ifatakibanza ayo mashirahamwe y'abakenyezi ya politike n'aya sosiyete sivile arenga cumi yavuze kuwa gatatu ko abakenyezi bagize uruhara runini mu myiyerekano yakuye omar al bashir ku butegetsi mu mwaka uheze kandi ko bakwiye kubishimirwa ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms risaba ko intambara muri afurika zihagarara kugira amaleta n'abajejwe amagara y'abantu bashyira inguvu mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona afurika imaze kuronka abantu barenga ibihumbi amajana atandatu bamaze kwandura covid cumi n'icyenda hamwe n'ibihumbi cumi na bine umaze guhitana ibihugu bitari bike ku mugabane wa afurika nka burkina faso nigeria na mali bihanganye n'intagondwa zishingiye ku idini rya kisilamu mu gihe ibindi nka sudani y'umanuko biri mu njyane zishingiye ku moko ubutegetsi bw'i vatikani kuri wa kane bwarasohoye igitabo kirimwo ingene abarongozi ba ekereziya katolika bazotorera umuti ibirego by'abakristu basambanijwe n'abajejwe kubarongora mu nzira y'imana itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ryashikirije ko hafi ibirego ibihumbi bine n'amajana atanu bifatiye ku gitsina muri ekereziya katolika byatanzwe muri amerika muri uyu mwaka imbere y'ukwezi kwa gatandatu icyo kinyamakuru kivuga ko ekereziya katolika muri amerika yahaye hafi imiliyoni amajana abiri z'amadolari amadiyoseze mirongo ine yitwariwe kugira ashumbushe abakorewe ibyo byaha mu myaka iheze
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ihuriro rirwanya ikwirakwizwa ry'intwaro nto mu karere k'ibiyaga bigari mrpd mu magambo ahinnye y'igifaransa ryatangiye ubukangurambaga bwo kuzirwanya cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ubwo bukangurambaga buzamara iminsi ine bwatangiriye muri uganda ejo ku wa kane buzabera mu bihugu bitanu bya afurika y'uburasirazuba na repubulika ya demokarasi ya kongo pere claver niyo nkuru nibyo atubwira inzego z'umutekano mu gihugu cy'ubuganda zemeza ko zimaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bine y'amatati yo mu ngo n'imiryango yabaye kuva mu kwezi kwa kabiri ikiza c'umugira wa korona kimaze kwibonekeza muri izo harimo ubusuma ubwicanyi gufata abagore ku nguvu no kunyuruza abana inzego z'umutekano zemeza ko hagiye arakoreshwa n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro n'ikambi y'impunzi ya nakivare iri muri icyo gihugu nayo nyene ntiyasigaye inyuma umwe mu mpunzi z'abarundi arongoye abandi yabwiye ijwi ry'amerika ko hari abagabo batari bake bataye abagore babo bakaja kwironderera ubuzima mu bisagara yamara haribonekeza n'abagore bataye abagabo kubera ubukene bwatewe n'ikiza c'umugera wa korona catumye abantu badasubira gusohoka ikambi kugira baje guca ingero nk'uko izo mpunzi zibivuga hakiyongera ko rero ubusuma n'ubwicanyi bubera muri iyo nkambi impunzi zitatu z'abarundi ziramaze gutogwa ibiziga atawuzi uwabishe kuva mu kwezi kwa kabiri aha hose bamwe mu mpunzi berekana ko hakoreshwa n'ibigwanisho bito bito urunani rurwanya ivyo bigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini MIRPD Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mu gifaransa rubona ko ayo mabi ari menshi kandi ko yagiye aribonekeza no mu bindi bihugu rumenyesha ko arico gituma rwatangurira isekeza ryo kurwanya ingaruka mbi zikomoka ku ikoreshwa ry'ibigwanisho mu ngo n'imiryango muri iki gihe c'ikiza c'umugera wa corona jean claude sinzinkayo atwara urwo runani MIRPD bose bategetswe kuguma mu ngo ivyo vyatumye abantu badashobora kuronka umwimbu n'amikoro make hamwe n'ubukene mu buzi bwa misi yose kandi ndetse no mu bidandazwa murumva ko kandi iyindi ngaruka ari uko abantu batari bamenyeranye kwirigwana umunsi ku wundi ni ukuvuga nka hagati y'umudamu n'umushingantahe wiwe n'abana baharurana kw'amakosa ivyo vyose rero biri mu vyatumye ico gikenye co mu ngo ciyongera tuvuge ko harimwo n'ibiboreza ibiyayuramutwe kuko ivyo onye hari ababinwa mu kwidoroga bibaza ngo ni ukugira ngo biyobagize eh, ibibazo biriko birazanwa n'aka karanda iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa kane ribera mu bihugu bitandatu ari vyo ubuganda urwanda uburundi tanzania kenya na congo mirpd ryafatikanije n'ihuriro ryo ku isi rihuza abagwanya ibigwanisho bito bito raison d'action internationale sur les armes légères mu gifaransa ayo mashirahamwe asaba abategetsi batwara ivyo bihugu kudafata minenegwe izo ngaruka mbi zikomoka ku kiza c'umugera wa korona zishobora gufata intumbero y'umutekano muke tukaboneraho guca dutera akamo rero eh, amareta ko vy'ukuri yogerageza gutunganya imigambi yihutirwa izofasha abantu kugira ngo bashobore kumenyera ubuzima budasanzwe bagiye kwinjiramwo inyuma y'iki kiza ca korona eh, ishobora kuzana umwimbu vuba vuba na cane cane nk'imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi bize bishobore gufasha mu ngo n'imiryango ikindi twokongera ko nuko imanza z'ubugeni n'izindi bohindura uko bahora bazikora kugira ngo uburyo bahora bakoresha bugabanuke rwose bareke gusesagura ko vy'ukuri murabona yuko iki kiza ca korona kizosiga imvune itari nto mu bijanye n'ivy'ubutunzi ibi vy'agacinyizo canke igikenye co mu ngo n'imiryango birashobora kuvyara amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro ni mu gihe kandi abagore n'abana nabo aribo bazi ubwa mbere mu bantu bahitanwa n'amabi akomotse kuri ivyo birwanisho muri iryo sekeza hariko harakwiragizwa n'udutabo turimwo impanuro zitandukanye n'ingendo zikwiye gukurikizwa n'abanyagihugu kugira ngo birinde ayo mabi iyo depliya izokwiragizwa mu mico mu mice itandukanye kugira ngo abantu babone ukuntu bo kwihanganira ibibazo turimwo nanone musanzwe muzi neza yuko ibibazo byazanywe na korona ntibiraba umugabo ntibiraba n'umugore ni ibibazo twese byadushikiye giturumbuka ari naho haho tuvuga tuti nta n'umwe yoga akwiye gufata ingaruka mbi ziko zirazanwa na korona ari iz'ubukene cyangwa amikoro make ngo zihave zimutuma aza gukoresha cya gikenye mu rugo iwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yari yagabishije ko amaleta atandukanye yo ku isi yohagabira kuko ikiza c'umugera wa korona gishobora guteza umutekano muke pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver niyo nkuru tuje muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ubutegetsi bushinja impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda mu burasirazuba bw'icyo gihugu gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho iri mu ntambara mu misozi miremire ya minembwe na kamombo ibi byatangarijwe mu nama y'umutekano idasanzwe yateraniye mu rusenda iyobowe n'umuyobozi wa segiteri ya tanganyika nk'uko tubibwirwa na vedaste ngabo umunyamakuru wacu mu burasirazuba bwa kongo nyuma y'amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu maraporo atandukanye y'amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya fizi avuga yuko muri iyi nkambi ya rusenda hari abagwanyi bakorana n''imitwe y'inyeshamba z'abakongomani ya gumino na mayimayi imbere y'abaserukira impunzi n'imbere y'abazungusungu ndetse n'imbere y'abayobozi ba segiteri ya tanganyika inzego zishinzwe umutekano za rejima ibihumbi bitatu magana atatu na gatanu ikorera mboko zavuze yuko hari abarundi bamaze iminsi bafatirwa mu mitwe yitwaje ibigwanisho bavuga yuko baba bavuye mu nkambi ya rusenda muri abo harimo abagwanyi bane ba gisiga bafatiwe kabumbe bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya rusenda abandi batandatu nabo bafatiwe swima tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aya makuru y'uko hari impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zifatirwa mu migwano imaze iminsi ibera kamombo na minembwe yemezwa n'umuyobozi wa segiteri ya tanganyika john mulondani umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi emmanuel ntirampeba atangazwa yuko batewe impungenge n'uko inkambi yabo yicara ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo haba umuntu wo muri sosiyete sivile ari izi ntuze zidaharanira intuze za politike batwemeje yuko mu ikambi habamo abaroberi haba abashinzwe umutekano mu manama bagiye bagira hatandukanye bakavuga ko mu ikambi dushyigikira abagwanyi cyangwa se abantu bagira nabi ariko ibyo rero nk'umuntu ufise ubuzima ufise intuze uragira ubwoba ku mwanya uwo ari wose ushobora gusanga ikambi ibomowe mu buryo bwoko leta ishobora gufata ingambi ikatwirukana cyangwa ugasanga n'abandi bantu barateye ikambi mu rwego rwo konona ariko by'ukuri abantu bafise ubwoba mbere hari n'abo bishika ukumva iyo byakomeye babwiwe amakuru baronsa amakuru mbere no kuja gusaba indaro hanze y'ikambi bakagenda twe rero ku bwacu twerekanye neza yuko kubwo ayo makenga twashatse guheza yuko by'ukuri inzego zijeje umutekano zokora ibishoboka byose mbere bamwe bafashwe ari nk'abagwanyi babazane babacire um, imanza ngaha imbere y'impunzi zose natwe tubone by'ukuri ko ari impunzi zafashwe kuko natwe turafise amakenga kuko twebwe ubwacu iyo turabanye tubona twese turi ngaha impako hari impunzi zafashwe izo nazo twosanga ari impunzi zafashwe tuzitere ibyatsi hama tubwire n'abo bandi bose bo bafite ico ciyumviro nabo nyene bakiveko kuko twebwe ubwacu tuzi ko turi impunzi tutaje kurwanira igihugu ca kongo cyangwa se tutaje ko kugira imigwi igwana ngaha mu rwego rwo kurushaho kubumbatira umutekano w'impunzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri fizi jole mupepe yavuze yuko impunzi izerekana ahisha ibigwanisho mu nkambi izahabwa idolari mirongo itanu takoze n'ubwo biruku zimwe mu mpunzi zari muri iyi nama y'umutekano zisanga bamwe muri abo barundi bitwa ko ari abagwanyi bashobora kuba ari abahinzi baba bafatiwe mu mirima iyo baba bagiye guhingiririza kugira ngo babone ibyo bagaburira abana claude kubwimana yari muri iyi nama y'umutekano sene yaratubujije ko tutogenda kure y'inkambi ariko mu gihe tugumye hano mu nkambi abana biriko biboneka ko bariko barapfa n'abantu bakuze bishwe n'inzara bigatuma rero umuntu akaba hano mu nkambi yavuze ati reka mpfume ngenda sinzi niyo ndoye aho nza gusanga akazi niho ndagakora kugira abana ndebe ingene nobacungura yamara gushikaho hari igihe inzego z'umutekano z'aho hantu zimufata zamubaza ati wowe urinde akavuga ati genda umurefije mugabo bivanye n'uko aka karere turimwo bama bavuga yuko ari akarere kagoye cyane mu bintu by'intambara kuva kera bamara kumufata bagaca bavuga ati uri umuroberi ukorana n'abaroberi ukazumva bari kure baza barinforoma ngo twafashe umuroberi kandi yavuze ko ari umurefiji avuye mu nkambi ya rusenda kandi atari ibyo ariko gusa yari agiye kwirondera icyajya mugabo kuko hariho amamezire severe inzego z'umutekano zifata mu gihe ziba ziri mu bihe bigoye by'intambara bikeboneka yuko umurefije yari abirimo ariko nta munsi n'umwe turabona bazanye umurefije ngo yafatanywe ikigwanisho kuva twinjira muri ino nkambi iyi ni imyaka itanu bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje ibigwanisho ishinjwa gukorana n'impunzi z'abarundi zo mu rusenda bahakana aya makuru koroneli shakanyamusaraba ni umuyobozi wa gomino ntampunzi mfite z'abarundi aho aho kontorora njewe njewe akarere ndimo ako ngenzura ntampunzi mfite z'abarundi ku ruhande rw'umutwe w'inyeshamba z'abamayimayi nazo zihakana gukorana n'impunzi z'abarundi ahubwo bashinjiriza impunzi gukorana na gomino na twigwaneho nk'uko byemezwa na generale bwira mutetezi kibukira uvuga nuko n'uyu munsi abo bagwanyi bateye mu gipupu vedaste ngabugu bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo urakoze vedaste
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu rwanda aho uwahoze ari minisitiri w'intebe pierre damier habumuremyi ejo kuwa kane yagerejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bw'u rwanda bumurega icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu we yahakanye ibyaha byombi akekwaho kuba yarakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ari umuyobozi wa kaminuza yashinze ya christian university of rwanda asumta kaboyi yari mu rukiko ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya kugira ngo buvuge ibyo bushinja umuremyi busobanura ko bumukurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu bwavuze ko haba umuremyi nka perezida n'uhagarariye kaminuza ya christian university of rwanda hari sheke zigera kuri esheshatu zifite agaciro ka miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi yagiye aho abantu banyuranye bajya gushaka amafaranga muri banki bagasanga nta faranga afite kuri konti ye cyangwa iya kaminuza ubushinjacyaha buvuga ko haba umuremyi hari isoko rya miliyoni cumi n'ebyiri n'igice yatanze ryo kugura mudasobwa mudasobwa makumyabiri rwiyemezamirimo agasabwa gutanga ingwate ya miliyoni icumi ariko nyuma yo kugemura ibikoresho ntiyasubijwe ingwate yari yatanze ntiyanishyurwa amafaranga yari yakoreye ubushinjacyaha bwavuze ko rwiyemezamirimo yishyuwe miliyoni eshanu gusa ntiyasubizwa n'ingwate ye ingana na miliyoni icumi yari yatanze aha akaba ariho bahera bavuga ko habumuremyi yakoze icyaha cy'ubuhemu ubushinjacyaha busobanura kandi ko habumuremyi mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze ahakana sheke yagiye atanga ndetse ko yemera ko nta n'amafaranga yari kuri konti ubushinjacyaha bukemeza ko bwana habumuremyi yavugaga ko bitari ngombwa ko izo konti zigira amafaranga kuko sheke yazitangaga nk'ingwate mu byo bita mu gifaransa garanti habumuremyi ahawe umwanya wo kwiregura yavuze ko abo bakoranye bose yaba abo yatse amafaranga yaba abagemuye ibikoresho kuri kaminuza bose bagiranaga amasezerano agaragaza uburyo azagenda bishyuramo yasobanuye ko yongeye kwandikira ba rwiyemezamirimo bakoranaga abasaba ko bakongera gukorana andi masezerano kuko atari yabashije kubona ubwishyu kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda metre kayitare jean pierre umwe mu bunganira habumuremyi yabwira urukiko ko habumuremyi yakwiriye kurekurwa hanyuma ubushinjacyaha bugasigara bukurikirana christian university of rwanda kuko ariya mafaranga yose atayashyiraga mu nyungu ze bwite yasobanuye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko habumuremyi yari afite ubushake bwo gukora icyaha ubushinjacyaha bwasobanuye ko bigaragara neza ko ishuri ari irya habumuremyi kuko afitemo imigabane ingana na mirongo itandatu ku ijana umuhungu we akagiramo mirongo itatu ku ijana naho umuyobozi wa kaminuza akagira icumi ku ijana bivuze ko kuba ari umunyamigabane mukuru bisobanura inyungu yari afite mu gutanga izo sheke bityo bumusabira kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu gihe bugikomeje iperereza habumuremyi yasabye urukiko ko rwamurekura agashakisha uburyo yakwishyura ababereyemo amadeni yavuze ko iyi kaminuza ifite aho yatanze ingwate muri banki kandi umwenda usigaye muri iyo banki akaba ari muto cyane yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kugurisha iyo ngwate yari yaratanze muri banki akishyura banki amafaranga yari asigaye akishyura n'abandi bose abereyemo imyenda yabwiye umucamanza ko ibyo byashoboka mu gihe yaba adafunze bityo ko mu gihe yaba afunzwe nta myanzuro y'inama y'ubutegetsi yabaho habumuremyi yavuze ko atari umuntu wo guhunga ubutabera yaba ari ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha igihe bwamushakishaga bwaramubonye kandi yijyanye yavuze ko pasiporo yifitwe n'ubushinjacyaha hamwe n'ubugenzacyaha ndetse na telefone ye bayitwaye uyu wahoze ari minisitiri w'intebe habumuremyi yanongeyeho ko afite uburwayi bw'umutima kandi ko afite ikibazo cy'ijisho bamubaze ndetse akaba yagaragaje impapuro zo kwa muganga ku buryo agomba gufata umuti umunsi ku munsi yavuze ko ijisho risaba gukorerwa isuku cyane kandi aho afungiye iyo suku ikaba itagaragara byongeye kandi yagize ati habazwe ijisho rimwe kandi asabwa kuzajya kubagisha irindi bityo ko mu gihe cyose yaba afunzwe ibyo byose bitashoboka metre kayitare yavuze ko habumuremyi nk'umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari akwiye gukurikiranwa adafunzwe yavuze ko kumufunga ari ukwimana amahirwe yo gushaka amafaranga yo kwishyura abo kaminuza yayoboraga ibereyemo umwenda nabo ubwabo bikaba ari ukubima amahirwe yo kwishyurwa ubushinjacyaha bwavuze ko kuba habumuremyi yaragiriwe icyizere n'igihugu bidakuraho ko yakurikiranwa bwashimangiye ko ahubwo ibyo yakoze bitari bikwiye ku muntu w'umuyobozi aho bwavuze ko busanga ari ibintu bikomeye kuko aba arimo gukoresha icyizere yagiriwe n'igihugu mu nyungu ze bwite ubushinjacyaha bwavuze no ku ngingo yo kurekurwa kuko arwaye busobanura ko muri gereza abantu bavurwa bongeyeho ko habumuremyi yarezwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka agahabwa igihe gihagije cyo kwishyura ntabikore rusobanura ko arekuwe ubu atari bwo yabasha kwishyura nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo kuri kuri bwana habumuremyi pierre damiye ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi isa kumi za nimugoroba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwadushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika rirabategura ibiganiro bitandukanye ku bibazo bitari bike ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
malawi irashyize ibonye umukuru w'igihugu mushya nyuma ya gahunda z'amatora zamaze amezi cumi n'atatu ku wa makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatandatu gushize umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi lazarus cakwera yatsinze ku majwi arenga mirongo itanu n'umunani itora ryasubiwemo ahigitse peter mutarika wayoboraga icyo gihugu amatora ya mbere yari yabaye mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'icyenda perezida mutarika yavugaga ko ariwe wayegukanye ku kinyuranyo gito cy'amajwi nyamara bwana cakwera wamukurikiraga mu majwi yatangaje ko habayeho uburiganya ndetse ajurira urukiko rwa marawi rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga uru rukiko rwabonye ibihamya by'uko hari amahinyu yabaye muri ayo matora maze mu kwa kabiri k'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri rutegeka ko hagomba gukorwa andi marawi ibaye igihugu cya kabiri ku mugabane wa afurika gishesha amatora y'umukuru w'igihugu bitewe n'amahinyu mu byayaranze nyuma ya kenya yabikoze uko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika bwana mike pompeo akaba yarashimye uwo muhate wo kwimakaza ubutegetsi bugendera ku mategeko na demokarasi byaranze amatora yo muri malawi
ati abaturage ba malawi batoye lazarusi cakwera nka perezida wabo mushya ni ubugira kabiri gusa urukiko ku mugabane wa afurika rutesheje agaciro k'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yaranzwe n'amahinyu ni ku nshuro ya mbere kandi mu matora asubiwemo hatsinze umukandida utandukanye n'uw'uruhande rwari rwatsinze mbere mu by'ukuri rero ni amahirwe adasanzwe ku baturage ba kiriya gihugu
perezida cakwera yise itorwa rye intsinzi ya demokarasi n'ubutabera mu ijambo rye nyuma yo kurahirira inshingano yasezeranyije kutishyira hejuru y'amategeko mu magambo ye ati ibi bivuze ko nk'uko biteganywa n'amategeko nzajya ngaragaza imitungo yanjye yose buri uko umwaka utashye nzajya kandi nitaba inteko nshinga amategeko mu rwego rwo kubazwa n'abaturage uko nshyira mu bikorwa inshingano nzasaba kandi ubutegetsi nshinga amategeko kugabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu no kongerera inzego ubushobozi kugira ngo zikore mu bwisanzure izo zirimo inteko nshinga amategeko n'urwego rushinzwe kurwanya ruswa aya ni amahirwe adasanzwe mu mateka kuri marawi yo kubaka ahazaza harangwa n'iterambere gukorera mu mucyo ndetse n'ubwisanzure
iryo ryari ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika